mukomeze kugira wikendi nziza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi turibanda cyane ku kibazo cy'impunzi ndaha mikoro mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru akorera mu rwanda
urakoze etienne karekezi washington dc kuduha ijambo pierre clave niyo nkuru tugiye kumarana iminota mirongo itatu dusangira ijambo ndabaramukije ndabifuriza n'ikaze muri kino kiganiro ndaramukije n'impunzi z'abarundi ziri mahama mu rwanda induta imutenderi na nyarugusu muri tanzania irusenda muri congo ni na kivale mu buganda ari nabo ahanini tugiye kumara umwanya tuganira aha twokwibutsa ko ishyirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaye impunzi ku isi rivuga ko impunzi z'abarundi zikiri muri ayo makambi zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi ikiza c'umugera wa korona cugarije isi haraheze umwaka n'igice nticasize inyuma abarundi bahungiye muri ayo makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye vy'akarere ka afurika y'ubuseruko mu ikambi ya mahama mu rwanda ingaruka za mbere ni iyugagwa ry'ikambi ahatawe usohoka atanuwinjira kiretse ku mpamvu zikomeye iyo ngingo yafashwe n'ubushikiranganji bwitaho impunzi minema icakurikiye ni uko ubuzima bwaruriye abahungiye muri iyo kambi bemeza ko ibiciro by'ibiribwa bya nkenerwa byaduze ku rugero ruteye ubwoba barasumira mu masoko atandukanye icyo tubuze mahama tukagisumira mu kabeza ariko ubu hari abari bashoboye no kugenda mu giturage kurima ariko ubu bagaca ingeri inshuro bakagenda bakaronka nk'ayo majanirwe bakayasumisha ariko ubu nyine baratekereje ni inzara ibakubita gusa ibiciro byaraduze ikiro c'ibitoki kiragurwa hagati y'ijana na mirongo itanu ijana na mirongo umunani bitewe n'uko iyo biva bimeze ikiro c'ibiraya n'amajana abiri na mirongo itanu hagati y'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana atatu e, n'umuceri nawe ugeze ku gihumbi kiro hagati y'amajana icenda n'igihumbi imbere y'uko korona itera ibitoki ntivyagurwa ku kiro mu ikambi ibiraya vyaragurwa amajana abiri ijana na mirongo umunani ariko urumva uko bigeze hagati y'amajana abiri n'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana atatu bitewe n'ubwoko bw'ibiraya ukuntu ari vyiza ego ibijumbu vyandwa bisanzwe umuturi w'amajana abiri w'amajana ane ajya amafaranga batanga buri muntu sinovuga ngo ntadukwira kuko ari usanga ari ibiharuro mpuzamakungu ariko byahora bisahirizwa ayo magarama yahora asahirizwa n'uko abantu bagenda biyungunganya hanze y'ikambi urumva hariho akabura hariho akabura uko kudasohoka ikambi kwatumye n'indero y'abana cyane cyane y'abakobwa itituka nk'uko bivugwa n'uyu mubyeyi arasigura n'ingene ubuzima bwahindutse cyane mahama kubera ikiza c'umugera wa korona catumye n'ibiribwa bahabwa bigabanuka hariho n'ukuntu kovide cumi n'icyenda yagize n'ingaruka ku mibereho y'abantu ku buzima bw'ingo n'imiryango yaratumye haba igwirirana ry'abantu abantu baguma ngaho atacu bariko barakora ugasanga nta kindi bakora atari ukubyara atari ukugira gute ku buryo kubera n'aha bagiye barugara amashure abana b'abigeme barashurashujwe baratwara inda zitifuzwa ku buryo muri iki kiringo cya kovide cumi n'icyenda abakobwa batwaye inda ni benshi cyane ndetse n'abagore bari mu ngo babyara ni benshi cyane ugereranije no mu gihe gisanzwe turabye nk'ingaruka za kovide cumi n'icyenda ku magara y'abantu ngaha mu nkambi ya mahama byaratumye abitura kwa muganga badashobora kwakirwa bose kubera kwa kugabanuka kw'ibitigiri by'abantu bitabira mu kintu ugasanga ntibacakira abantu ijana ku ijana izo ibyo bikaba byarateje n'ikibazo ku bahora baronka amataransifere yo kuja kwivuza i Kigali kuri CH- haba kuri CHK haba kuri Kanombe haba muri kuri hopitale y'Indera abo barungika mu ma exame ya za Faisal n'ahandi vyatumye bihagarara mu ntumbero ngo ko yo kubahiriza ingamba zikiza ca covid cumi n'icenda ngaha mu nkambi hariho ibikorwa bimwe bimwe byahagaze byaba iby'ubucuruzi eh, uburimyi n'ubworozi burajogwajogwa ku buryo byatumye bitera ubukene ngaha mu nkambi y'impunzi ya mahama borozi b'ibitungwa boroye za inka impene eh, imbata inkoko dendo ingurube ba- ntibaronka aho bashorera ibitungwa byabo narirya amaresitora n'ububare byugawe ibyo bikaba bi- bikaba byatumye ibitungwa bigwirirana ngaho bitaronka isoko kuko iyo hari ubukene no mu nkambi impunzi ntiziheza ngo ge- zigende zigure ibitungwa ngo zibibage zibifungure iyindi ngaruka ya covid cumi n'icyenda yaragiye ku ku bucuruzi abantu ntibakirangura neza kubera ata mwidegembyo wari uhari hanyuma kubera n'amasaha yo gupfunga bacuruza amasaha make ugasanga ibidandazwa byabo ntibisohoka kandi imisoro yoyo idahagarikwa gutangwa ubwo rero eh, abacuruza ntibagishoboye kuja kurangura ntibashobora kuja kurangura hanze ndetse n'abari mu nkambi ntibashoboye kuja gusumira kure mu ba- mu ntuze aho abanyarwanda bari baba kubera inga- i- i- ingamba ziba zarafashwe Eh, amashirahamwe nayone eh, byayagizeko ingaruka kubera amashirahamwe yarasambutse abantu ntibagishobora guterana ngo bakore inama bavugane ama- eh, ibikorwa byokorwa mu mashirahamwe ivyo bikaba byateye ubukene bwinshi cane ngaha mu nkambi ya mahama ikintu ciza cavuye muri covid cumi n'icenda twabonye ni umuco wo kuguma abantu bakaraba intoki byatumye eh, naho abantu biyumvira bati naho iki kiza ca covid cumi n'icenda cohera gukaraba intoki bikwiye kubandanya kuko n'umuco mwiza cane izo ngaruka zarashitse no mu banyarwanda babana n'ikambi ya mahama karamuheto claudius ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa mahama iyo kambi irimwo birumvikana icyorezo cya covid cumi n'icyenda ingaruka ntizabura bivuze ko ubucuruzi bwari buhagaze bivuze ngo abanyarwanda bacuruzaga hanze y'inkambi ubucuruzi bwabo benshi bwasubiye inyuma ndetse eh, n'abarundi bacuruza nabo oh, hari abafite ntibabujijwe gucuruza ntabwo bose hari abacururiza mu nkambi mbere n'abacururiza hanze birumvikana ko abacururiza hanze nabo ntabwo bari bemerewe gusohoka ngo bajye mu mirimo y'ubucuruzi ya buri munsi urumva ko hari ingaruka mu bukungu n'imibereho byagize icyo bikoze userukira komite y'impunzi z'abarundi muri iyo kambi ya mahama jean bosco uko ibishatse asaba impunzi kuguma bihanganye basonze bigumye ariko bubahirize izo ngingo zo kwikingira natwe turafite ubwoba nk'abandi bose ariko hose ingingo zarafashwe ku byerekeye isuku ah, zakandagira ukarabe hose zirahari kandi eh, ahantu hahora hagera abantu bashika kuri mirongo itanu mirongo itandatu ariko uno munsi bakira abantu cumi gusa kandi baga- baka- bagatatana ku buryo ya metero bavuga yuko umwe n'uwundi aba ahari natwe ah, twafashe nuze ingamba z'uko tworaba ko twokwicungera no gukaraba no kwikingira mu nzira zimwe ni- eh, zimwe n'izindi abatari bake barenga ijana mu ikambi ya mahama barafashwe n'ikiza c'umugera wa korona nk'uko ibitigiri vy'ikigo citaho ubuvuzi rbc kivyerekana gusa andre vuganeza atwara ikambi ya mahama agaserukira ubushikiranganji bwitaho impunzi minema arashima ko atabenshi bahasinzikariye nubwo hari abahasize ubuzima arahumuriza ko n'aho abagwayi basabwa kuguma mu nzu batanduza abandi ni muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha tugipima covid cumi n'icyenda huza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na rbc ari bo bariya makumyabiri na batandatu muheruka kubona Ah, abo bantu bose rero ubu barwariye mu rugo kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu wasanzemo covid aguma mu rugo kugira ngo hari n'abarenga cumi n'umunani bo banakize nta makenga mufise ko bashobora kwanduza abandi muri kominete babana oya ntabwo babanduza kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe ujya mu rugo iwawe tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo n'uwo muryango bagasabwa kuguma mu rugo hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi kuko uwo muntu buri munsi asurwa n'umuganga hanyuma iyo hashize iminsi irindwi turongera tukamupima twasanga yarakize agakomorerwa noneho akaba yakwemererwa kuva mu rugo ariko akenshi duhita tubyutse dosiye yo gutaha akitahira ubu ngubu uh, inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda kovide ni ukuvuga ngo haba mu isoko ni ukuvuga ngo ahahuriraga abantu benshi bagomba kuba bake bishoboka kandi ibyo bintu bikagenzurwa kuko dufite abakorerabushake dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga ku bijyanye na kovide iba igenda karitsiye kuri karitsiye mu zigize inkambi yibutsa abantu ko dufite kovide ikindi abantu bose bambaye udupfukamunwa bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba ahatangwa serivisi hose umuntu yinjiye apimwa umuriro kandi akanakaraba ndetse no ku masoko yinjiye yo mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba kandi n'abacuruzi bacururizamo niba ugereranije n'abari bahari hanyuma nta kabari gakora nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akanduza abandi nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi nta mpamvu igaragara itumye umuntu asohoka ubu winjiye muri iyo kambi usanga impunzi zose zambaye udupfukamunwa hari n'ibibanza byinshi byo gukarabiramwo ikigo mezo shalom nicyo catowe ngo gikore udupfukamunwa bambaye marguerite barankitse yashinze ico kigo gifasha impunzi arabishima yabwiye ijwi ry'amerika ko bigaragaza ko impunzi nazo nyene zizegwa kandi bikagaragaza ko impunzi nazo zifise ico zishoboye kuko zimwe muri izo mpunzi ziri mahama arizo zishona ubwo bupfukamunwa kenshi impunzi bama bibaza bamuvuga nk'umuntu aje kugorana aje gusaba aje gutega amashi badufashe nk'abantu bajye gushyira hamwe ingufu ngo bakore ibikorwa birama biha n'ikigwa ku bandi bantu bose bakirindiriye baguma bicaye barindira ngo ujye ashyirahamwe mpuzamakungu riraba impunzi ngo niryo ritegerezwa kubavuza niryo ritegerezwa kubagaburira niryo ritegerezwa kubigisha nibavuga ati bagende muri iryo shyirahamwe bavuga ati turafise ubwenge turafise amaboko yo gukora twebwe tunganire gusa muduhe ikibanza dushobore gukora kuko turi abantu nk'abandi ntitumugaye nuko baje kuraba hanyuma bakadusaba ngo dukore eshantiyo tuzibereke babona rero kudushyira kuri urwo rutonde kandi bararaba n'ahantu dukorera ko hari isuku ko hariho ibikwiye byose kugira ngo dukore urabona kubona uri impunzi uri kurakorera impunzi bene wanyu bitanga n'ikigwa kuri ayo mashyirahamwe yose y'abagira neza kuko bama bibaza ngo izo mpunzi nizo gufashwa ntizicare ngaho none twaberetse ko izo mpunzi twaje kugira ngo izindi mpunzi zifashe izindi mpunzi zishore n'ahandi tuzobishyira ku isoko biri ko etikete ya mezo shalom elite nabwira nti nta mwuga udakiza keretse umwuga wo kwiba n'uwo kuroga rero ndababwira nti naho muba mufise amadiporoma ahanitse reka mwitunge kuko ngaha mu ikambi abantu barakeneye kwambara mubarire iniforume muzozishora muri yadra ni byiza rero no kuri abo bazibukura mu cibo ku kubera imasike twebwe twayishize imwe ku mafaranga amajana ane none ibaze nko ku munsi bakoze amamasike ibihumbi bibiri ntibazosubira kwama bazirinze bazoshobora kugumana iteka naho boba barahunze
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
no mu gihugu ca tanzania ikiza c'umugera wa korona kiriyo yamaraha nko mu ikambi zitandukanye zanduta mutenderi na nyarugusu ico kiza bacumva ku matwi gusa ico bikoze ingaruka zozo ntizibuze bemeza ko batakironka n'ingene baja guca ingero kubera ikambi zugaye n'amasoko y'indani akaba yarugawe kwatana baza kutubara ati nimwirinde korona ati nyamara bimeze uku n'uku n'uku n'ubupfukamunwa bari baraduhaye benshi barabutaye imbere abantu bigira ukuri kwamye icesa abantu bakarundana bakaramukanya ukuri kwamye je mbona yuko umenga mbere ikaza iratumara twebwe nta gisivye mu bisanzwe twebwe ntitubona ukuntu korona twavuga ngo irikingiye kuko igihe bavuga ko korona ari nyinshi cyane twarabonye amashyirahamwe atandukanye yarazanye ibintu byo gukarabiramwo irazana amasabuni baraduha n'udupfukamunwa ariko gushika ino saha ivyo vyose vyaraheze hariho dufise impungenge nk'izo kuko umwana umwanya mu makambi dushobora kugira ikibazo eh, kivanye n'iyo ndwara kandi narijya bavuze leta ya tanzania yavuze ko ata abantu bo kwiyugara abantu batokuyugarana ngo baje mu byo bita karantine abantu bumva ari ugukora ukuri kwami ku kintu cerekeranye n'iyo ndwara ya korona iraduteye ubwoba cyane twebwe abantu b'impunzi kubera hano mu buhungiro bisaba ko umuntu agenda kuganira na mugenzi we umwanya uwo ari wo wose none hano nta bintu by'ibikoresho dufise byerekeye nk'utudumu utudobo agasabune gutyo yuwe ntiturasaba ko yoduha ibikoresho byo kwikingira iyo ndwara ya korona virusi ikaduha ibikoresho byo kwikingira ku munwa no mu ntoke ikaduha na- n'ubudumu tugashyira ku mabarabara no mu mihana n'amasabune nk'indobo kugira tuyikingire agerageza kutwigisha ingene twoyikingira mu ibyo bikoresho tutabifise ntitwoshobora kuronka ingene tuyikingira urabona nta n'amahera turonka ngo tubigure tutabifise rero ntibyoshoboka ingene twoyikingira ikibazo cy'impunzi biracagoranye twegeranirijwe hamwe kandi nta bantu ba- nta bantu bariho tubona bashobora kuba bodufasha mu maguru mashya kugira ngo ntitwandure uwo mugera ahubwo leta ya tanzania tuyisaba yuko yoza n'abaganga bakomeye hanyuma kandi ba- baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi kuko batayizanye hafi turabona yuko gishyize mu mpunzi hoho ko bukurigita twebwe icyo twasaba twasaba amashyirahamwe atandukanye yuko yongera akatugarukira ku bijyanye no kuduha udupfukamunwa no kuduha amasabuni ariko kandi bakaza baragenzura uruza n'uruza kuko kare hariho ibipimo bitandukanye abantu barapimwa abantu barabyitaho barakaraba ariko ugiye kuraba ku mantuze yose atandukanye nta kintu na kimwe kiriko kirakorwa rero tukagira impungenge ku mwana n'umwanya twebwe dushobora kugira ikibazo bivanye n'iyo ndwara hamwe yoge yorinda yaduka ikadushikira narijya abantu benshi binjira bava mu burundi ari benshi baja mu makambi tugasaba leta rero n'abajeje intwara ko boshobora gukurikirana ico kibazo boba badufashije muri iki gihe ico gihugu cafashe nka nkama ico kiza ndetse umukuru w'ico gihugu umufasoni Samia Suluhu Hassan akakira incanco zitanzwe n'igihugu ca leta zunze ubumwe bwa Amerika izo mpunzi zisaba guhabwa ibikoresho vyozifasha kwikingira ndetse n'incanco zikazoshikanwa mu makambi y'impunzi icya mbere je mbona cyokorwa ni ukuzibira uruja n'uruza mu nkambi kuko umuntu arava i burundi ukaza ubona ari mu nkambi umuntu arava ahandi akava i kigoma akava i dar es salaam ukaza usanga ari mu nkambi umuntu yava heyo kumva ngo aza ari mu nkambi nta ruja n'uruza rero ruzibiwe ruhari kubera n'ubwo wogenda ukavuga ati nyamara urya ndamubonye yarahungutse yongera aragaruka naho utwara polisi uza ubona agaruka mu kanya gatoyi baca bamurekura none wewe wumva yuko ngaho wumva wumva twebwe none dukingiwe gute mu gihe n'uruja n'uruza rurenze hanyuma bakatwongereza ibintu by'amasabune akaba menshi yo gukaraba bagashyira ibituo byinshi byo gukaraba abantu bakaronka amasabune muhira bakaraba abantu bakaronka ubundi bufukamunwa eka kira kintu kikaboneka tukabona yuko ba- batwitayeho nayo ubundi uriko urazunguruka n'ubwo woza ubu nyene mu nkambi ukazunguruka ntiwopfa warabonye yuko hari ibintu vya korona bihari womenga nta n'iyo ndwara iriho naho hatoba ibyo no mu buvuzi busanzwe bufasha impunzi ngaha nta kintu na kimwe badufasha n'umuntu niba bagwaye malariya ntibamufasha na cane cane tugasaba yuko boduha nk'udukoresho two kwikingira nka cane cane nka kujya kuntu batubwira ngo dukarabe isabune re- bakadufashisha ijya sabune yawumo bakaduha tujya dukoresho dusanzwe bakoresha mu bantu bikingiriye intuze ya iyo korona Eh, nka cane cane nkaho tugenda kugenda turakunda kugenda ahantu h'ikoraniro dukunda gupokerera indya Eh, iyo turiko turareba rero ubufasha bwo kuntu twokwirinda korona tubona ata kintu na gito cyodufasha ahubwo twasaba amashirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yohagararira ikibazo cye ki- kijanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya korona bakaduha ibikoresho byodufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
no mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo hariyo inkambi z'abarundi irusenda ingingo zo kwikingira COVID-19 ntizikurikizwa nk'uko zimwe mu mpunzi zibivuga ubwo bufukamunwa urumva barabuhimiriza kubwambara ntibabikurikirana ko tubwambaye twese nubwo tubwambara tubwambarira ifyeri urubushyira munsi y'agasakarwa kitwaguramba agafukamunwa ntababikontorora abiyo mirongo dutonze turegerana kuya za ntambuko bavuga ntazihari kwakuramukanya kwaguhoberana mu nda ni bya bindi nyereka kandi aribyo batwigisha ko aribyo bikingira korona rero ibyo mbona aha mu nkambi ni ukuri bya korona tutunzwe n'imana gusa imana ni ikidukingiye nandi hubwira ngo ufatwa nk'umwe cyangwa babiri koho na twese rero twasaba abatujejwe baduhimiririze cyane kandi bakurikirana abantu bivanye na birya- na birya bitigiri basigura byo kwikingira bivuze korona virusi babishyire mu ngiro nabyo babikoreshe nk'aha mu nkambi urabye abantu ukuntu ikambi iri siripepure ca tubona ko ikambi hariho mille chance yo kugira ngo icyakiza kihashike byoroshe kubera hariho abava hariya bagiye guhiga ubuzima bakava mu mihinga itandukanye bagahurira muri ya kambi rero bamaze kuza urabye ukuntu ab'iwabo babakira babakirana igishika cishi cyane atakwiyumvira yuko coronavirus ishobora kuba eh, ije izananye n'abo bantu bavuye hanze y'ikambi rero yinjiye mu nkambi eh, binjiye mu nkambi ukaca ubona ko hariho opportunité ya ya ngwara kugira ngo ibe yo, yo kwinjira mu mu- mu ikambi byoroshe y'ukuri iyo ndwara turayumva ku maradiyo ntiturayibona kuntu twungaha mu nkambi ya rusenda nka twebwe tuyikingira tubona nko kutiyo turi mu mapokezi batubarira ati dukaraba amazi twambara udufu- udufukamunwa ibyo nibyo twavuga twebwe nk'aha mu nkambi ya rusenda twari dukoresha mu buryo bwo kwikingira iyo ndwara gusa ntiturayibona ntituzi ngo ifata uku ntituzi ngo izana nahe ubwo rucanco turumva ko baruvuga ariko ntabwo turabona kandi naho twaba tugumva ruradutera amakenga none twumva aho hari indwara honyine barasigana kugira ngo bagwakire nka twebwe nk'impunzi zo mu nkambi ya rusenda ni ukuri kugira tugwakiye turabona ko rwadutera amakenga twosaba ko mbere y'uko banza ku- kuduha urwo rucansho bobanza bakatwereka akarorero bonyine mwabo baruzanye basi akaba bahera ko mu kwikingira hama natwe bakabona kuducinza natwe tugakingirwa kuko biraduteye amakenga hamwe hamwe twumva ko bishobora kuzamwo nk'ibintu by'ikidodo hano twumva ko n'abazitewe ahubwo umengo niya ndwara baba bariko barasansibiriza bayinjiza mu bantu ibyo biradutera amakenga mu nkambi yacu ya rusenda kwanza aha mu isoko yacu muri rusenda ntaho dufise dukaraba twinjira mu isoko aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubakingira korona bashireho ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba twava mu isoko tugakaraba kuko mu isoko tuba twaramukanije n'abantu iremamwo abantu ibihumbi abava ibukavu bararema abava zabuvira bararema mw'iyo soko rero ni ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko ico kiza c'umugera wa korona catumye imfungurwa bahabwa zigabanuka bigatuma ubukene bwugariza imiryango muri iyo kambi Je nibaza ko ingaruka ari nyinshi cyane kandi ni nyinshi kuko icya mbere twohera ko n'ikijyanye n'ubukene abarefije bagize biturutse ku kuba amashyirahamwe agaragaza gufasha impunzi guma yidoga ko imfashanyo nyinshi zahora ziva mu bihugu byahora bitanga imfashanyo byashikiwe n'iyo ndwara bitewe n'iyo ndwara rero bigatuma ubufasha bwahora baduha bugabanuka amezi atanu amezi atatu amezi ane agahera nta kintu na kimwe ariko baradufashisha aho ikigeretse ko kandi ubu turafise n'ikibazo c'abana basigaye batiga kugeza n'aho batubwira ko twoshobora kubarihira amahera y'amashuri navyone bakavuga ko ubufasha bwahora buja mu gufasha abo bana kugira bige eh, navyo nyene ari aho vyaturutse Eh, nibaza ko ako karanda katagifise ingaruka mbi kuri twebwe gusa abadandaza bo mu ikambi ya rusenda eh, kagize ingaruka mbi no ku bandi badandaza bo mu isi yose rero nkatwe ngaha mu ikambi ya rusenda natwe karatugizeko ingaruka mbi bivanye n'uko ibidandazwa twahora tura- tuja kurangura hariho ibyo wasanga biva hakurya y'imipaka bijabuka ibihugu ugasanga umuntu bisaba ko yishyikirayo imbere ya covid ariko ubu ntibishoboka ko umuntu agenda bisaba ko umuntu akora amataransiferi y'amahera aho rero hari igihe usanga warungikanye amahera umuntu wayamurungikiye akakwihakana akavuga ati amahera nayo nabonye kandi amahera yamushyikiriye ibyo byose ugasanga ni ibibazo rero natwe nk'abadandaza bo mu ikambi ya rusenda cyo kimwe n'abandi tuvuga ko coronavirus twavuga ko ari ibyago byashikiye isi natwe turabibona kandi byaradusize mu ruhombo rukomeye vurema mbona ko uburyo bwo kuyirinda bigoye bivanye n'uko honyine eh, bigaragara ikambi yacu biragaragara ko umenga ira- ira- irakonje ira- irakanye gu- muri iyi minsi bivanye n'uko imfashanyo ni nke bice bigaragaramo rero ko no mu bijyanye no kwirinda iyi korona ata buryo buhari biragoye ko abantu ushobora gusanga amasirikitire cyangwa imigwi ije- i- ishobora kubandanya isansibiriza abantu ku bijyanye no kwirinda korona iba mike kuko ahantu abantu bashobora gu- guhurira ari benshi ah, nkavuga nko mu masoko usanga abantu barenze ibihumbi n'ibihumbi eh, mu bubare butandukanye ngaho iwacu aha hegereye inkambi no mu ikambi mu rusenda ugasangana abantu ni benshi ibyo nabyo bikaba biri mu bi- mu byotuma mu gihe ka imwe yobonekana abantu nka bose hano mu rusenda two two kwandura icyo kiza cya korona
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
no mu ikambi y'impunzi ya nakivale mu buganda ico kiza c'umugero wa korona kiravugwayo iyo kambi irimwo impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine zituruka mu bihugu birenga cumi vya afurika muri abo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe ikiraje ishinga izo mpunzi ni uko ikambi yabo yugaye ikindi naco ni uko hari abaronse incanco ariko bakaba bazironse kera nko mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri uyu mwaka ariko gushika n'ubu bakaba batararonka igice ca kabiri c'izo ncanco bakaba bafise amakenga y'uko urwa mbere baronse rushobora kutazogira ico rubamarira bagasaba igihugu c'ubuganda gukorana n'ishirahamwe mpuzamakungu hcr kugira ngo izo mpunzi zironke urucanco rwa kabiri ico bita mu gifaransa doze ya kabiri kuko ariho urucanco ruheza rukagira ububasha bwo gukinga ico kiza c'umugera wa korona izo ngaruka n'amareta yakiriye izo mpunzi arazi ko zibangamiye abo banyagihugu mu rwanda umunyamabanga ahoraho mu bushikiranganji bwitaho impunzi minema kayumba olivier yasiguriye ijwi ry'amerika ko leta igerageza gufasha impunzi gukora imigambi mito mito kugira ngo izo ngaruka ntizibasinzikaze yongera ko ko babandanya no kuvugana n'imiryango mpuzamakungu yitaho impunzi kugira ngo icyo kibazo gikemuke HCR ishami ry'ishami mpuzamakungu ONU ryitaye impunzi ku isi rivuga ko ribabajwe n'uko ikiza c'umugera wa korona catumye abafasha iryo shirahamwe bagabanya imfashanyo bigatuma imfungurwa n'ibindi bikoresho mu makambi y'impunzi bigabanuka cane cane ayari mu karere ka afurika y'ubuseruko n'ihembe rya afurika yamara tinageri umuhanuzi mu vyo kumenyesha amakuru mu biro vya hcr i nairobi muri kenya bishinzwe ico gisata ca afurika yabwiye ijwi rya amerika ko hcr riguma risemerera ritabariza impunzi kugira ngo agafashanyo gasubire kuduzwa umuvugizi wa hcr mu rwanda nawe yabwiye ijwi rya amerika ko u rwanda rwateye intambwe nziza yo gukingira impunzi mu nshanjo ziriko ziratangwa ubu abakingiwe barenga ibihumbi cumi na bitanu abenshi bakaba ari abo mu bisagara gusa ubushikiranganji bwitaho impunzi bavuga ko n'ababa mu makambi y'impunzi atandukanye nabo nyene bagiye gushikirwa imbere y'uko turangiza kino kiganiro reka tubibutse ko ishyirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaho impunzi ryerekana ko igihugu ca tanzania arico kirimwo impunzi nyinshi abarenga ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitatu hagakurikira ubuganda burimwo abarenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe u rwanda rusigayemwo abarenga gato ibihumbi mirongo ine n'indwi nayo kongo kikaba kirimwo abarenga ibihumbi mirongo ine na bitatu ishyirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaho impunzi risemerera risaba ibihugu bitandukanye kwitaho by'umwihariko impunzi kugira ngo nazo zihabwe incanco zo gukinga ikiza c'umugera wa korona inshuti namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika aha niyo duciye dusozerera kino kiganiro dusanga ijambo c'uyu munsi pye clave niyo nkuru twari duteramanye ndabifurije umunsi mwiza mugiraho muba mwubahwe na cane cane mubandanye kwikingira ikiza c'umugera wa korona
turamushimiye mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyifuzo n'amakuru hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo